bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda yumvikanira ku mirongo ya fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muratwumva ta nkomanzi inshuti bakunzi mutwumva muri ku mupaka w'uburundi no mu rwanda co kimwe no muri komini ya businde mu kayanza ahandi mushobora kumva ijwi rya amerika ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri facebook voa radiyo yacu diane nahazo n'igihe tugiye kubana mu kiganiro muri isanga cuno munsi ndabifurije ikaze na pasika nziza
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nongere ndabifuriza ikaze kandi ndanabifuriza na pasika nziza ku bayihimbaza imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina muri isanga cuno munsi tubanze tunyarukire mu rwanda tubabwira iby'impunzi z'abarundi bayoboka umwigemeze biyangenda ku mana bari barahungiye mu rwanda inyuma yo kuva muri kongo banse kwandika ku buhinga bwa none batahukanywe mu gihugu c'amavuko uburundi ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umenyesha amakuru asumta kabo yakurikiranye ino nkuru kuva bugica mu gatondo asumta amahoro ngaho mu rwanda amahoro diane izo mpunzi byatanguye gute ubu bamaze kwinjira mu pa- mu burundi bi- byifashe gute
Eh, nakubwira ko kuva saa moya za mu gitondo nibwo amabisi menshi cyane yarageze hariya mu nkambi y'agateganyo igashora ni naho navuga hari impunzi nyinshi hari zirenga igihumbi magana atandatu ubwo rero abashinzwe umutekano ba- bashyiragamo ku murongo bakabanza bagapakira ibintu byabo hanyuma nabo bakajyamo ku buryo hari amabisi menshi ku buryo nta bantu bagendaga babyigana n'imitwaro ngo reba abantu bose bajyanaga n'imitwaro yabo ariko kandi batanabyigana mu ma saa mbiri rero saa mbiri za mu gitondo nibwo bari bageze ku mupaka w'u rwanda n'uburundi hanyuma nta bayobozi bari bahari ku ruhande rw'uburundi ariko abashinzwe umutekano bari bahari ku buryo bagendaga bagatonda umurongo bagahita binjira mu burundi hanyuma n'imodoka zikambuka umupaka w'uburundi zigakomeza zijyanye imitwa- imizigo yabo bakabipakurura bageze i burundi hakurya Mhm. abari batahutse ni bose hariho abasigaye mu nkambi izahe nimba basigaye
Ibu- i- mu nkambi ya gateganyo ya gashora nta muntu n'umwe wahasigaye kuko batubwiye ko ku munsi w'ejo nibwo bari batangiye kuvuga ko bashaka gutaha bavuga bati ntabwo amategeko y'u rwanda tuyashoboye ntabwo dushaka ko baduki- bakingira abana bacu ntabwo dushaka ko batwandika mu buryo bw'ikoranabuhanga noneho bare- bagaragaza leta leta y'u rwanda ko bashaka gutaha kuko nta nta yindi gahunda bari bafite kuva rero ejo bari bafunze ibintu byabo nta muntu n'umwe wasigaye wasigaye muri iriya nkambi ya y'agateganyo ya gashora ndetse na ba bandi bari bafashwe ku wa mbere w'icyumweru gishize eh, umu- umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'impunzi yatubwiye ko nabo barekuwe bakaba nabo boherejwe iwabo hama mu zindi nkambi kuko uretse gashora hariho n'izindi bari batwawemwo hari amakuru ufise y'abandi bari muri izo kambi zindi gasumta
yego nayo ndayafite mu nkambi ya ya nyanza i nyanza mu ntara y'amajyepfo hari nabo bagera kuri magana atanu mu gihe cya saa sita saa saba batubwiraga ko nabo bari batangiye kwinjira muri bisi nabo batangiye kugenda ndetse n'inyarushishi nabo bagiye ku buryo bishobora kwira impunzi ibihumbi bibiri magana atanu zari zinjiye mu rwanda zifite amabwiriza yazo zigenderaho zishobora gushobora kwira zose ziramutse zi- bushobora kwira bose baramutse bageze mu gihugu cyabo bageze mu gihugu cyabo hariho bamwe muri bo mwaba mwavuganye bakubwiye iki nimba mwavuganye
benshi twavuganye cyane kuko ubundi ni abantu batinya cyane kuvugana n'itangazamakuru cyangwa gufotorwa ariko gahoro gahoro uko twagiye dutinda nurumva kuva mu gitondo kugeza ubwo wambukaga bajya i burundi twari turi kumwe twageze aho dusa nk'aho tumenyeranye abo ababwiye ijwi rya amerika rero bavuze bati twavuye i burundi bitameze neza twavuye i burundi batwiciye yemwe batwiciye no muri congo ariko nta kundi kuntu twabigenza dusubiyeyo mu magambo yabo baravuga ngo aho kugira ngo bazajye mu muriro mbese roza zabo imana ntizabakire kubera ko barenze ku mabwiriza y'ukwemera kwabo bahisemo kujya i burundi ngo nibashaka bazicirweyo nuko asumta akaboye urakoze rwose hamubandanya ubikurikiranira hagufi ubwo makuru yacu yo hanyuma uraza kutubwira ibindi
murakoze cyane diane umenyesha amakuru wacu jean bosco ndarurinze nubwo ariko turamutora kuri telefone amaze kudutangariza yuko ku ruhande rw'uburundi bakiriwe turaza kugaruka kuri ayo makuru rero atubwira ico abategetsi babakiriye bavuze naho bagiye gushikanwa ariko mwomenya ko imiryango ya bamwe n'abandi yari yaje kubategera ivy'izo mpunzi ziyoboka umwigemeze biyangenda kumana ni mu makuru yacu igihe c'isaha cumi na zibiri muze kuba hagufi y'amaradiyo mu kanya duca twinjira rero mu kiganiro muri isanga cuno munsi wa mungu
igitambo cyantambiwe ku musarabi igorogota wabambwe wambaye ubwiza bw'imana nziza umbohori ingoyi zose wazuye wazutse wambaye ubwiza bw'imana nzima umubisha akorwa n'isoni nzajya ngushima ntambaye uyu mubiri wikubita imbere n'indebwe ubwiza bwawe yesu ndakwihaye uzumbere umukwe nkubere umugeni nezererwe urukundo wahutse reka umutima wanjye utere mu wawe impumeko yawe inembeko misemo kwibera mu gituza cyawe urambumbatiye
nuko rero nshuti bakunze b'ijwi rya amerika ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi aho twashimye guha umurongo mwe muri ko muratwumviriza muri ijyanye no kugira ngo mushobore kwifurizanya pasika nziza mutubwire nuko muri ko murayihimbaza ahatandukanye diane nahazwe niwe muri kumwe muri studio y'indwi washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda akaririmbo ka mbere n'inzajya ngushima ka king james
igitambo cyanambiwe ku musarari korokota wabambwe wambaye ubwiza bw'imana nziza umboho hori
uwa mbere dufite ku murongo wa telefone akaba ari samuel samuel pasika nziza urakomeye urakomeye hano hanze kwisiga pasika nziza ekipi ya biyoyendo n'umuyobozi wanyu urakoze cyane ubutumwa burashitse twakwiyurihe samuel
ndabasenga i burundi bujumbura Mm, pasika ari kwigenda gute ngahe i bujumbura
turakora umunota aho nash- ku byo nashoboye kubona aho nashoboye guca Mhm, nabyo kiragenda neza kuko abantu baramutse amahoro mhm, barajya guhimbaza mu masengero atandukanye mhm, hama bagize icyo baronka naho batangiye n'ababu- n'ababuze mhm,
rusange yagenze neza mhm, ntumperereye mhm. nuko rero samuel ugaca ushaka kuyipfuriza bande iyo pasika
bwa mbere ko muri rusange ndayifurize abantu bose bo ku isi abemera n'abatemera ko yesu yadukuriye kugira ngo Mm.
afite ibyaha byacu Mhm, na cyane cyane abarundi bene wacu mhm,
hama rero ndayifurize mukuru wanjye kuko ndagenda n'ubwacu ari mu gihugu kibanyi cya tanzaniya Mm.
dar es salaam mhm,
nkayifuriza basitangira bituvukana Mm.
intara ya muyinga kuza mhm, uwimana santari uwundi nawe mana ariyo sandrine mhm.
nkayifuriza inshuti abagenzi bose bandi
Ur- urakoze cyane rwose samuel nawe tukwifurize pasika nziza ngaho i bujumbura mu burundi nakoze akaririmbo ndabatuye Mm.
igihe karinze israel mbonye inde
israel mbonye kitwa igihe igihe ka israel
Eh, innocent kimenya umuhinga bw'ivyuma ngo araza kugerageza ariko vyanse haca haba urwango
nta kibazo urakoze cyane hariho kandi na david kundi murongo wa telefone david pasika nziza na wewe
yego namwe ndabifurije pasika nziza Mm, uri kwihimbaza gute gadafi
Eh, turi ko tuyihumbaza turi mu ikengero turinjiye ko turahimbaza imana Mhm. amajahe neza na neza
jewe ndi mu ntara ya canguzo mu burundi mu ntara cankuzo mu gihugu c'u burundi
yego wagiye mu misayo y'umugoroba
eh ntiwashimye kuja mu misayo ku mugoroba
yego yego twashimye mu ikengero kabisa no gushima imana Mm. nuko rero ukaba ushaka kwifuriza abandi hama tukureke ntuhave ucegwa iyo misa yawe
Mm. nshaka gufuriza bene wacu bari i kigali mu rwanda Mhm.
so kuruza bene wacu ngo birambire kabisa Mm.
Mm, namwe abanyamakuru b'ijwi rya amerika mu majyambo urakoze cyane rwose
abasaha murakoze urakoze abari ngaho mu cankuzo tiju rya amerika rero abifurije pasika nziza
yego yego ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro muri isanga uno munsi twabahaye akanya nshuti bakunzi mutwumva muri ino ijya n'ino kugira ngo mushobore kwifurizanya pasika nziza ariko hagati aho igipolisi c'u Burundi kimaze gutangaza kibicishije ku rubuga rwayo rwa twitter kivuga yuko cakiriye impunzi z'abarundi sinzi ko umuntu yoba aci- zicita impunzi mu gihe batahutse bayoboka umwigemeze biyangenda kumana ni nyuma yaho bavugiye ko badashoboye amategeko y'u rwanda yabasaba yuko bategerezwa kubanza kwiyandikisha biciye mu buryo bwa none bakemera bakanacandagwa ico kibavanye mu rwanda naco cabavanye muri congo ko naho nyine bari baranse kwandikwa ubundi bahunze bava ku musozi wa businde uri mu ntara ya kayanza mu gihugu c'u burundi aho basengera aho barahirukanywe amategeko y'u Burundi n'abategetsi b'u Burundi bavuga yuko ivyo bariko barakora binyuranye n'ayo mategeko nyene mu nyuma baza guhingira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo polisi y'u Burundi ivuga ko yakiriye igihumbi n'amajana n'amajana atandatu na bane ni mu gihe ibihumbi bibiri n'amajana atanu n'abandi aribo bari bahunze
wamutse reka umutima wanjye utere mu wawe impumeko yawe inembeko misemo kwibera mu gituza cyawe urambumbatira bikwiye mu biganza byawe mukiza nduhawe nahuhanje
turafise kandi na emile ku murongo wa telefone emile pasika nziza
yego pasika nziza namwe Mm, uri kwihimbaza gute ga emi
Ah, nariko mbazi- n- n- je- ikintu cya mbere nshaka kubaza imbere yo gutasha Eh,
Ariko bita- bitankundira ukuntu numvirize numvirize ijwi rya amerika mbabusome gusa nsoma inkuru gusa ziba zaciye ko ariho kumva amajwi ibyo bikunda kungora nabaza nk'ukuntu nshobora ku- kuza ndayumva ndayumva amajwi ndi kuri facebook eh, ndi kuri eh, telefone ya ya smartphone uri kuri telefone ya smartphone uramajahe Mm?
Ndi
Utwu- mu Rwanda uri mu rwanda
mu bugande oh, uri mu buganda Uh, urahora rero uca wandika kuri we zitata kaburungu radiyo yacu vowa kaburungu com hama utwumvirize bice ku buhinga bwa none Uh, hama rero nk'amakuru yo kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu urayumva biciye kuri facebook igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu ku masaha yo mu burundi no mu rwanda tuba turi kuri facebook live
facebook live yego
Eh, murakoze nzoza ndayumviriza uko nyene niko imeze hama rero murakoze kuba mumpaye akanya ko kwipfuriza pasika nziza abo natije mu burundi n'abo mbese tuba turi kumwe hano Mhm.
Eh, ndabaze ndipfuza eh, pasika nziza mwebwe nk'una abamenyesha amakuru bo ku jwi rya amerika Mhm.
aca nipfuriza pasika nziza papa wanje ari ku komine kiremba iri mu ntara ya ngozi ku mutumba w'amasaso na data wacu Mm.
sinzi nkawe sayidi Mhm.
n'umutama bita ntamaruku n'umukecuru wiwe bita serafina Mm.
na gwasa dayinabo na mushikanje yitwa ngendakumana sarima Mhm.
eh, na na mukapapa nawe nyene yitwa niyo kindi Bose- Natasha na mama wacu na mama wacu yitwa sisiraba imusanga urakoze cyane rwose emile ngaho mu buganda ubandanye wumviriza ijwi rya amerika
ego murakoze kabisa sinibagiwe n'aba n'inshuti mfise i bujumbura eh, mu- i musenyi Mm.
byose kabisa murakoze murakoze reka mpe n'umwanya wandi kabisa urakoze cyane
Eh, nawe murakoze no kubungomba Mhm. turese kandi na desire kundi murongo wa telefone desire pasika nziza
ego atwese Mm. uri kwihimbaza gute
Eh, pasika ndiko yihimbaza kukati ngaha mu gihugu ca zambia Mm, uriko urakora
ego mwe ariko ngira ngo mu masaha ari imbere urahava uje ku misa no guhimbaza n'abagenzi
Eh, eh, akazi kacu ntikatworohereza kuko biragoye Mm,
ego mwe mhm, nuko hamaga desire ugashaka kwifuriza bande
Ah, ndashaka kwifuriza pasika nziza umuryango wanje uri i burundi Mhm,
cyane cyane umudame wanje mhm,
yitwa eh, ibayubahe mhm.
n'abana banje babiri hariho darisi na junior Mhm.
nibagiye abo tuvukana Mm.
eh, ibayubahe inosa mm, hariho pidasi tunga bosi bari ngaho i makamba o- i- ku musozi wa rahabiro komine makamba urakoze cyane rwose desire ngaho muri zambia abarundi n'abanyarwanda muri kumwe n'abashobora kuba bumva ijwi rya amerika bose ti- turabifurije pasika nziza
ego twese murakoze namwe Mhm. akaririmbo Urakoze.
gakurikira kitwa ibisazi bavuga yuko yarengewe n'urwo rukundo imana yamukunze ati yamfashe neza ni herve aririmbamwo
akajyasha ubuzima bwanjye ingera mu nda ibisazi reka birarenze ibisazi ingera mu nda ibisazi bigasiga ubwenge ibisazi Ah, mutima ridima mbwira impamvu n'imwe yatuma ndamuheba mutima rudima nanjye nkubwire igihumbi zituma ntamuheba n'ibisazi ye n'ibisazi sinahura impamvu yamfiriye ntanamuzi nimba urukundo ari uburozi ego nararotswe kuko se nkimuva inyuma erega narabushwe Ey, ntibaze impamvu ndamwikundira umwe namabwira ibyo atawundi nobarira azi ibisanga byanje atamuntu n'umwe azi ariko guma nkunda urukundo rw'ibisazi yesu wanje ni umusupersita kadafashe neza ntacyo ngishaka pra si imisumari yamugumije ku musaraba ni urukundo rwamuboshe rukora amfashe ndaba neza yego arohora umutima wanje ubu nguwe neza yego akagesha ubuzima bwanje ingera mu nda ibisazi reka birarenze ibisazi ingera mu nda ibisazi bigasiga ubwenge ibisazi mama ingera mu nda si bisanzwe mfashwe neza ntibisiguritse nisanze ntagifise ubwoba afashe ukuboko yeah all things were together for my good ibyo mbako byose ntacyo hinduriye nje mood ukuna nkunda n'ibisazi birantwenza birandenga umengo ni mu vo nta rukundo rungana no gupfira uwo wakunze yarafise byose nta na kimwe yarabuze asiga byose aza ku isi yampara umuntu ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga uno munsi twabahaye akanya ko kwipfurizanya pasika nziza no kutubwira ingene muri ko murayihimbaza aho muherereye murumva yuko n'uturirimbo inosa niko aravanga imidiho yose ariko uno munsi tuza kubashiramo utw'imana kugira ngo mushobore kubandanya muryoherwa n'iyo pasika ko bayihimbaza turafise na niyo ngabo ku murongo wa telefone niyo ngabo pasika nziza Yego. Eh, pasika nziza ni sawa turayihimbaza neza Mm, uherereye
ni hano mu kayanza i burundi no Mu- muri provinsi kayanza amagana he neza na neza
aho hano ku rubaho kuri ubu aha wumvise yuko abavukanyi banyu kanyaruja mu rwanda Eh, wumvise ko abavukanyi banyu bahora basengera ngaho ku musozi wa businde batahutse
eh, ibyo nabyo numvise Mm, bashitse ariko nta makuru turamenya menshi yerekeye aho bariko baratwagwa bavuye mu gihugu c'u rwanda abayobokazi byangenda ku mana
Eh, ni ukwitegura mukabakira
eh, nuko ugashaka kwifuriza ah, ibi pasika turashima ndayifurije Mhm.
pasika nziza ndayifurije umwana wanjye n'umugore wanjye Mm.
yego nabo bonyene nabo bonyene uyifurije Eh, hariho n'abandi bagenzi na tarasisi w'ingozi ngaha nyene impande y'ino provinsi iwacu Eh.
na pesa ari mujumbura Mm.
Eh, na bene wacu bari mu ntara ya muyinga urakoze cyane rwose niyo ngabo ugira umunsi mwiza
yawa cyane Mhm.
Eh, inyuma y'iyo ngabo hariho nsengiyumva ikaze nawe nsengiyumva na pasika nziza si pasika nziza nsengiyumva Mm, kumenga ntucangamutse nturatangura kuyihimbaza
natangiye kuyihimbaza Eh, nuko urahehe ga nsengiyumva
umusaza ku musaga
ariko Mhm. ugashaka kwipfuriza abande
kwifuriza umubyeyi wanjye ari mu ntara y'amara
Mhm.
umuvukanyi wanjye ndabona ari mu ntara y'amara nyine Mhm.
abavukanyi banjye bari mu bujumbura Mm.
abagenzi banjye twiga ni kwirohe Mhm.
n'umwebwe nyine abo twita cyane urakoze cyane rwose nsengiyumva ugire pasika nziza abanyamusaga uti ijwi rya amerika riba bafise ku mutima
umusaza namwe Mhm.
yarabuze asiga byose aza ku isi yampara umubiri asa natwe kubw'urukundo rurenze Ah, sinzi icyo yabonye muri je vuga kuva ngendanye nawe ndemeza yuko atihenze akuzi kurusha uko mwiyizi ibyo utarabona nibyo bisazi yaranzuye ndi muzima nyuzuza ubwiwe bwiza jesigitinya ikiza naho hoba mu mwiza urukundo rwiwe ntirusaza urunganwe ruragenda urundi rukaza abamuhungira ko bose akabahaza amahoro n'ibyizigiro by'akazoza oh ni yesu mvuga nta wundi niwe yatumye gn aririmba sinkiri wa wundi
amfashe neza aruhura umutima wanje wunguwe neza akagesha ubuzima bwanje ingena nkunda ibisazi birarenze.
ibisazi ingena nkunda ibisazi bigasiga ubwenge ibisazi mama Oh, Imana ishoboye agaciro Imana ihamye
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro muri sanga cuno munsi turase kandi na emmanuel emmanuel ikaze ku ijwi ry'amerika na pasika nziza
Eh, namwe pasika nziza mm, urakomeye
nawe ndaho mm. muri kwihimbaza gute
Eh, turi kunywa akantu nyine
Eh. agacayi ka mukarucanga Ayewe, Eh.
eh, turi kunywa ka sikoro uri kunywa ka sikoro Eh, gakanye
eh, gakonje
eh, Ndum- gakonje.
ndumva wabyitwayemo neza Eh, nta kibazo ukanyoye inyuma yo kuja mu misa canke urahava ukubitirayo mu masaha ari imbere
Eh, ndavuye mu misa Mm. nuko ukifuza kuhifuriza pasika nziza bande uno musika emmanuel
Eh, aba- wa muntu wa mbere ni mama wanjye Mhm.
n'abantu bose turi kumwe hano ikaduha Mm.
ikaduha mu karere ka nyamagabe Mm.
mu majyepfo Mm.
abantu bari i musebeya Mhm.
abantu bari i nyamagabe mu mujyi Mhm.
n'umusaza uri i butare bita gikongoro Mm.
Eh, n'abantu bari mu gasenyi mu isatere abantu bari i mugano abantu bari ku buhanda Mhm. urakoze abaganga bari muri hopitali kado urakoze cyane rwose emmanuel ubandanye uryoherwa n'ako kasikoro hamwe na pasika nziza namwe mugire pasika nziza murakoze cyane urakoze cyane nuko rero nshuti bakunzi turabandanya tubaha akanya murashobora no kubicisha ku rubuga rwacu rwa facebook mushaka ko tubakura naho nyine turahari Eh, muraraba kuri voa radiyo yacu hama gutyo muturungikire ubutumwa bwanyu butandukanye bwaba ubwo du- ubwo dusoma cyangwa mushaka ko tubahamagara turaca tubandanya twakira amatelefone yanyu mu kanya
sinazamuye ijwi ryanjye hejuru mumenyesha iby'ibi bihe nafashe n'umwanya ndaguhamagara mumenyesha iby'isarura mubwire iby'ubwami ko bwegereje witegure umese ibishyura byawe imvura iracagwa muri ya mihana izuba riracarasa ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima kuko ubwami bw'imana bwegereje witegure umese ibishyura byawe ibihe bizashika abami bahinduke abantu benshi bazi
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amacaye kumi na diane nahazwe kuri mikoro innocent kimenyi nawe niwe ariko arakira amatelefone yanyu turase kandi na frank ku murongo frank ikaze frank frank ikaze ku ijwi ry'amerika
urakoze urakomeye
yego Mm. utwakuye uri hehe
eh utwakuye uri hehe
igitega igitega hariko uri kuhimbaza gute pasika ngaho igitega ga frank
Eh?
Eh?
ihuza agafana uri kunywa agafanta
yego je hari haheze igihe kinini ntavugisha abana ku iradiyo birandyoheye cyane ko nadushoboye kukuronka ufise imyaka ingahe ga frank
imyaka itandatu imyaka itandatu wiga mu wa kangahe
mu wa mbere mu wa mbere watanguye uburuhuko none bwa pasika
yego Mm, uca ubukora gute ukora ibiki bitandukanye Mm,
mfasha mama ibikorwa mm, nk'ibiki ga frank
koza ibyombo koza ivyombo ni ukubandanya gutyo hama mw'ishuri naho ukazi urabigira gutyo nyene ugakerebuka cane rwose
yego Mm, frank ugashaka kwifuriza pasika nziza abandi
tatahije mama Mhm,
tatahije papa mhm,
tatahije jemusi mhm,
ta- tatahije na jomba mhm.
Mm, tata- tatahije na tantine Mhm,
na biri mhm,
na shada mhm,
na na nzungu mhm.
na diziri none ga frank aho bose umva ari n'abagenzi bawe ko numva ari benshi
oyayi Eh. harimwo abo mwigana Mm.
na beyita na bertrand nawe nyene ah. nuko na mwigisha n'amwigisha uramutahije none ufise kugira ngo ace yimenya ngira uwo vuga uwo ari we ntufise abi- abigisha benshi ga frank
oyayi sisi- sisi- sisi babiri ufise abigisha babiri kandi bose urabatahije
yego ngira ngo ubutumwa burabashikiriye
eh ubutumwa burabashikiriye biciye ku ijwi ry'amerika
murakoze urakoze cyane hama ubwire abana bumviriza ijwi ry'amerika ko dushaka ko nabo bazoza barahamagara
yego urakoze ubwire pasika nziza ngaho igitega frank
byatwese Mm. nuko abavyeyi muri mpande y'abana namwebwe murashobora kubahamagarira bakifuriza pasika nziza abagenzi babo canke umuryango wabo Eh, mukaba mufise ka whatsapp murashobora kutubipa hama natwe tukabahamagara ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe
abantu benshi bazibagira rya jambo ry'ifatiro z'isi wibutsa abasigaye begereye antebe bitwaje intwaro zose z'ukuri tuzamuke wa musozi wera za nzandiko zo kuguhugura wari bagiura zita ariko kubw'urukundo nkigukunda wandikira urwa kabiri mubwira ibyo ubwami ko bwegereje witegure umese ibishura byawe
akaririmbo kitwa ibihe karirimbye n'umuntu umuririmvyi w'umunyarwanda yitwa israel kari kasabwe na samuel tukibaza yuko gashoboye kumushika kunyota no kumufasha guhimbaza pasika neza turabandanya twakira amatelefoni hariho na jean marie jean marie kaze ku ijwi ry'amerika yego mahoro Mm, urakomeye
yego turakomeye Mm, uherereye
imberereye igitega ahantu bita mu kirambi mu kirambi
Eh, kirambi ni Mutaho.
komune mutaho
taba komine taba
yego nuko jean marie ugashaka kwifuriza pasika bande
Eh, mbifurije pasika abanyakirandi bose bahanze Mhm,
jeremi ari gitega mhm,
benjame Wi- wiri mhm,
na viyane mm,
mwumve ko jeremi mm.
na serewe turi kwigana mu kirambi ndetse na hafi y'itunganya nyine mu kirambi Mm.
yego urakoze cyane rwose jean marie gwira umunsi mwiza
yego nda- ndabifurije akaririmbo kahe
ka isiraheli mbonye bita intwatsi
Eh, intasho ariko urumva kuko twamaze gushiramwaka ibihe sinzi ko duhava turonka umwanya wo kongera gushiramwaka ndikiwe mugabo turagerageza tugushe mu tw'imana tuza kugushika ku nyota twese kandi na pascal ku murongo pascal ka eze ku ijwi rya amerika
murakoze cyane Mm, wewe ngo wari wavutse kuri pasika rero
niko babimbariye kuko biragoye kumenya neza na neza igihe umuntu aba yaravukiye ariko Eh.
ababyeyi barabikubwira hanyuma ukabifata gutya icyo gihe yari pasika y'umwaka wa kangahe Eh?
bo hari mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo umunani na kane ntiwumva ko amapasika wowe uyajyanye
ni meza ni menshi ni ibyo gushima urumva Eh, twari kukubwira mhm.
ngo isabukuru nziza ariko kora ko pasika itama igwa kuri ya tariki nyene urumva ko atari isabukuru yawe muga ko witwa pascal nta kundi reka tubigire uko nyene
rero tujya dufata tujya dufata ibihe ibihe bya pasika ne- eh, tukibagira cyangwa tugasira ku ruhande itariki Eh, yego nuko pascal utwakuye uriherera
Eh, ubu nyine mpagaze muri komine giheta iri mu ntara ya Ru- ya Gitega.
gitega neza Mhm.
neza ku mutumba bita bihororo hamwe hari abakinyi baninde benshi
Eh, ni ni- ni- ni zo- ni muri zone zihana urubibe ni muri zone Na- biha- na- na hajya kuko yego hajya kubahita mu kabanda Ah, baracaryosha ico gikino none
ni barabigeze cyane ahubwo byari bikwiye yuko mubatumira ku ijwi rya amerika umunsi umwe kugira ngo cyane mukarungika eh, umumenyeshamakuru kugira ngo arabe ukuntu amajwi yabo yoza arapa- ara- ara- ara- araca kuri radiyo vowa d'amerika Eh,
yego ivyifuzo vyanyu eh, turabikorera ko rwose reka tuzobishikiriza abatuyoboye hama nabo bagira ico bavuze nuko rero pascal ugashaka kwifuriza pasika nziza bande uno munsi pascal pascal ntitushoboye kumugumana ku murongo wa telefoni turaza kumwongera kumuhamagara bidakunze nta kundi ariko turabandanya n'ikiganiro muri isanga cuno munsi ikiganiro twugurira amatelefoni kugira ngo mwifurizanye pasika nziza mutubwire nuko muriko murayihimbaza aho muherereye mu makamba atandukanye haba mu ntara haba no mu bisagara bitandukanye byo ku isi yose ibyo ari byo byose ijwi rya amerika naho idashika mukaba muriko muratwumva mutwandikire kuri facebook yacu canke naho mutubipe mukoresheje nimero yacu ya whatsapp hama natwe duheze tuze kubahamagara mwitahirize abanyu iyo nimero yacu ya whatsapp nari nayibabwiye ariko reka nongere ndayisubiremwo ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe
abantu benshi bazibagira bazibagira rya jambo ry'imfatiro wibutse abasigaye bose begereye antebe bitwaje intwaro zose zu- tuzamuke tuzamuke wa musozi ibihe bizashika abantu benshi bazibagira bazibagira rya jambo ry'ifatiro wibutse abasigaye begereye begereye bitwaje intwaro zose tuzamuke tuzamuke wa musozi tuzamuke dukwe turi inkweto kwegera igicaniro dutanga ibitambo kuri wa musozi kwandikisha amateka y'ibihe bizaza kuri wa musozi duhabwa indirimbo ijwi ry'amerika turabandanya n'ikiganiro muri isanga ikiganiro cuno munsi twahaye akanya mwe mutwumva muri irya nino kugira ngo mushobore kwifurizanya pasika nziza aho muri hatandukanye mutubwiye nuko muri ko murayihimbaza muri studio y'indwi muri kumwe na jowe diane ni nahazo
intwaro zose z'ukuri tuzamuke wa musozi wera za nzandiko zo kuguhugura wari bagiwe urazita ariko kubw'urukundo nkigukunda wandikira urwa kabiri ubwira ibyo ubwami ko bwegereje witegure umese ibishura byawe ko tumeze nk'ibisukwa ku bw'icaniro kuko n'igihe cyacu gisohoye Oh, ibihe bizashika abami bahiga abantu benshi bazibagira bazibagira rya jambo ry'imfatiro wibutse abasigaye bose begereye antebe bitwaje intwaro zose zu- tuzamuke tuzamuke wa musozi ibihe bizashika abami bahinduke bazibagira rya jambo ry'ifatiro wibutse abasigaye begereye begereye twashe intwaro zose tuzamuke tuzamuke wa musozi
nuko rero nyenubwiranda papa francisco mu misa yiwe yahereje uno munsi i roma yasabye ashimitse yuko abantu basengera ku kwiyunga nyako aravuga yuko abakirisa aho bari kuri ino pasika naho nyene bakwiye gusabira ibihugu bitandukanye bivugwamwo intambara yashimikiye cane rwose ku gihugu ca siriya ivyo turaza guhava tubigarukako hanyuma turafise eh, nsengiyumva kandi nsengiyumva ikaze ku ijwi rya amerika
ego me ndaku- murakoze cyane kumikaze eh, urakomeye
yego me ndashima kose imana pasika nzida
pasika ya twese diyana uri kwihimbaza gute ukayihimbariza he?
icyo nokubwira diyane ni uko tumerewe neza cyane rwose twibyura twarose agafanta hariho n'abatarose nabo tubifurije kwihangana hari abo twahaye ko n'abandi nabo tutashoboye guha ko nabo bihangana Mm.
Ego.
washoboye kuja mu isi agasenge yumva
Eje uno munsi ubu tuvugana sinagiye uko ndindiriye umushyitsi duhava dusangira agafanta mugabo nokubwira Diane imisa yuko yari imeze neza cyane yo mu mu ijoro rya Pasika kuko imisa yahora imara amasaha abiri ariko iyo misa yamaze amasaha ane n'iminota mirongo ine n'itanu ko ari menshi bashizemo uduki batahora bashiramo
Diane icyo nokubwira hariho umubwirwa wo kubatiza aba- abana bato hamwe n'abakuze hakaba hariho n'abari bakomoje amasakaramentu hamwe n'undi mugwi munini cyane wari waje uva mu madini atandukanye nk'amade- abadevantiste abayehova abakizwa abayisilamu n'abandi urumva uwo mugirwa nawo wafashe umwanya muremure wo kubakira kugira babasubize mu ruhongore na cyane cyane mu gusubiziramo kijya gisabisho cyanemera imana imwe rudeni aho hari muri paruwasi yahega nsenge yumva
Eh, ni ni paruwasi isanzwe sengeramwo iri ngaha anye mu kanyoshya iparuwasi yitiriwe umu- umu- umu- Umweranda Ana.
Um, eh, paruwasi paruwase yitiriwe eh, muvyeyi w'ikigongo paruwase muvyeyi w'ikigongo ngahanye mu kanyoshya ari naho sanzwe ndirimba jewe ngiye numva warabishoboye
cyane rwose byari ibintu biryoshye cyane diane ni ukubera utari uhari ngurabe Eh. uraza uracuza uraturungikira utwo dufoto tuze turirabira
ego nzohora ndatubarungikira nuko rero nsengi yumva ugashaka kwifuriza pasikande
Eh, icyo nabubwira diane urakoze cyane ubwa mbere eh, nka jewe nk'umuntu w'ingendanyi y'ijwi rya amerika ndifurije pasika nziza ingendanyi zi- z'iradiyo ijwi rya amerika kuko ndazi ziriho ku isi ah, mu bihugu bitandukanye Mm.
Eh, hama nkaca nifuriza pasika eh, ingendanyi ziri imbuye zi- ingendanyi zi- z'ijwi rya amerika ziri imbuye aho bita kwa karori fatikuguru hamwe n'ababyeyi b'iwanjye bofure wanjye ababanyi inshuti n'abagenzi Mm.
hamwe na korale ndirimbamwo yitwa korale sente cecile Mm. urakoze cyane rwose eh, nsengi yumva ubandanye wiryoherwa n'iyo pasika yawe
Eh, diane icyo nokubwira uze kunyipfuririza pasika umubyeyi ntuze nyenje nimba yaje ngaho ku kazi turashikana ubutumwa
yego urakoze cyane rwose
ndabashimiye cyane Mhm. zose kandi na harushimana kundi murongo wa telefoni ikaze harushimana
yego murakoze Mm, pasika nziza mbanze gushimira cyane cyane abakozi bo ku ijwi rya amerika urakoze cyane
Eh, murakoze ko mumbaza akanya ni ubwa mbere n'abarondera murababuze Na- urumva iryo rero ni pasika tukugiriye
yego murakoze mukuri Eh? Ha- hariho Mbanze benshi kwifuriza pasika nziza urakoze cyane hariho benshi baba bandika ugasanga umuntu turamuhamagaye ntari impande ya telefone yiwe ugasanga telefone ntiziriko ziracamwe ariko n'ukuri ubutumwa bwanyu bwose tuba tubona kandi ntawe uhamagara cyangwa yandike ngo tureke kumugerageza
yego murakoze cyane Mm. nuko harushimana uherereye Kwifuriza pasika nziza ah, cyane cyane ahanini igisengero ry'imana Mm.
mwongera mwifuriza pasika nziza abarongozi ba ba pasiteri Mhm.
mwifuriza pasika nziza korali nsanzwe ndirinda mbamo yitwa ku nyange Mhm.
nkongera nkifuriza pasika nziza umuryango wanjye wose kuko nabakora gusa Mm.
nkongera nkifuriza pasika nziza hari umupolisi u- akora ibikorwa by'imana kuri bujumbura yitwa ahintereye jeremy Mm.
nkongera nkifuriza pasika nziza bashiki banjye bose abari mu cyankuzo witwa korotirida Mm.
eh, n'umuryango wiwe wose nkifuriza pasika nziza umuryango wanjye wose uba mu kayanza urakoze cyane harushimana ubandanye uryoherwa rero n'ibiganiro by'ijwi rya amerika kandi ukomeze ugire na pasika nziza aho uherereye
nuko murakoze tuzaba dusubiye Mhm.
ngo cyane
mubwiriza bwawe aho nkuramisha ubugingo bwanjye namenye ko ari wowe mutanga bugingo namenye ko ari wowe wo kwiringirwa ngira nti nyagasani mana mubyeyi wanjye uhorana nanjye undinda mu ntambwe zanjye ngufitiye ituro akira umutima wanjye uwawe nawe uwanjye warakoze mana warakoze mana warakoze gitare warakoze mana nawe uwanjye nawe udata uhorana intsinzi wambere y'umucyo mu mwijima nawe kwigereranya wowe urihariye mukunzi wanjye munezero wanjye ngira ni nyagasani mana mubyeyi wanjye uhorana nanjye undinda mu ntambwe zanjye ngufitiye turo akina umutima wanjye uwawe nawe uwanjye warakoze mana eh, warakoze mana nawe wanjye nawe igitare warakoze yesu waduhaye igihugu gituma amata n'ubuki warakoze warakoze mana warakoze mana nawe nawe nakora nidukora waduhaye igihugu gitema amata n'ubuki
mu minota umunani turaza gusozera ikiganiro muri sanga cuno munsi hariho udutelefone tutariko turacamo na cane cane mu gihugu c'u Burundi ariko turakomeza tubandanye akarimbo kari aka Jules Sentore kitwa warakoze nyagasani warakoze mana um, muri iyo minota rero umunani turagerageza tu twakire abenshi bashoboka kuko tubona muri benshi muri ko muratwandikira ariko amatelefone akagorana ya niyongereho twumve ko icamo niyongereho niyongereho agatelefone kiyo ntituriko turamwumva
warakoze mana warakoze mana nawe wanjye nawe nakora nidukora waduhaye igihugu gitema amata n'ubuki warakoze mana
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni murisanga n'umusi twaguriye amatelefone kugira ngo aho muri mushobore kwipfurizanya pasika nziza muyipfuriza banyu mu miryango itandukanye turafise paul ku murongo wa telefone paul ikaze paul
Oui, ikaze ku ijwi rya amerika
hejuru murakoze Napasi- na pasika nziza
Eh, twese kweri tuyitangiye uri kwihimbaza gute
ega turaryohewe vurema twarose ibyo tunywa n'ibyo dufungura kandi turakomeye n'umuryango Mm, uri hehe ga paul
ewe nzerereye mu kirundo Mhm. amajahani neza na neza
egizegitema anteja presizema akoline carubamba ntega nuko rero mwararonse utwo mweza ku buryo musangira n'abandi kuri ino pasika mwaramaze kuronka ivyo mukura mu mirima musangira n'aba- n'abagenzi banyu kuri pasika
Eh, kubera ko bimwe bimwe usanga tubifise ivyimburwa cyane cyane ibijumbu Mm,
ibiharage usanga hariho ababibitsa ubu turya cyane cyane agasogoro dufate ibiharage bikuze tugacako imboga mm.
tugashyirako utuvuta tukadukaranga neza hama tugafungura n'abagenzi ha- dukomeye turahimbaza ipasika neza cyane nuko gashaka kwivuza pasika abantu uno munsi
uyu munsi nkaba no kwifuriza pasika nk'abantu tutari kumwe cyane cyane nk'umuntu witwa nzeyimana rezariye Mhm.
Eh, tuta- tutari kumwe ngaha muhira ari yarashitse ari mahama Mm,
Eh, hariho n'undi mu- umufurere yitwa nsengiyumva feredina ari i kigali mm.
Eh, hakaba hariho nu- n'uwo bitwa innocenti ari ari ngaha imusha urakoze cyane rwose paul ugira umunsi mwiza
ego ni umukire umunsi mwiza cyane Mhm. akaririmbo ni shira mu gahogo ka coral saint dominique coral irimwo urwaruka rutari ruke irimbira mu gisagara ca bujumbura mu burundi ako karirimbo shira mu gahogo kari mu rukurikirane iyo korale yasohoye rwitwa ndemeye nuko rero nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika niho ngaha duce tubatura abangiriye ibiganiro vyo mu kirundi no mu kinyarwanda mwakoze mwebwe mwari kumwe natwe twongere twifurize no pasika nziza turaza kongera igihe c'isaha cumi na zibiri mu makuru azoba agezweho muri iyo makuru haza kuba harimwo amakuru y'impunzi z'abarundi bayoboka umwigemeze biyangenda ku mana bamaze gushika ku gataka k'u burundi ni nyuma yaho barahiye bakarenga ko badagenda biyandikishije bice muhinga bwa none bari mu gihugu cy'u rwanda ico cabakwiye mu rwanda ari naco cari cabakwiye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo turongera saa kumi na zibiri diane nahazwe mwari kumwe muri kano kanya afatikanije na innocent kimenye yegeranije amajwi hamwe na ingenieur zunia yashikanya hiwanyu twempi tuti mugire pasika nziza
abantu tu